mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mutumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri abahasize ubuzima ni abantu batanu hanyuma abakomeretse nabo ni mirongo ine na batatu muri abo rero bahasize ubuzima harimo abagabo babiri umukenyezi umwe umwana umwe yabasiwe n'imyaka cumi hamwe n'umunyeshuri umwe yiga mu mwaka w'umunani uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ku gitero cya raye gihitanye abantu batanu mu Kayanza iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rigiye kugabanya ibiribwa bihabwa impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania niyerekeye korohereza abarangije amashuri cyane cyane ayo hanze y'u Burundi kubona inguzanyo turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi mugume hafi ya radiyo yanyu nk'uko twari tubivuze mu ijoro ryakeye muri komine gatara mu ntara ya kayanza habaye igitero umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre nkurikiye waganiriye na mugenzi wacu Aloise bigirimana aratangira avuga umubare w'abaguye muri icyo gitero abahasize ubuzima ni abantu batanu hanyuma abakomeretse nabo ni mirongo ine na batatu muri abo rero bahasize ubuzima harimo abagabo babiri umukenyezi umwe umwana umwe yabasiwe nk'imyaka cumi hamwe abona baciye batebyo bikiba hamwe n'umunyeshuri umwe yiga mu mwaka w'umunani yavuye apakira kwa muganga uno munsi mu masaha yine ibi biharuro rero biranyuranye gato n'amakuru tukaba twashikirije mu gatondo kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwa n'abaganga bashika kuri batatu baratsinda biboneka ko batitabye imana ni ukuvuga rero yuko ata munani bapfuye ahubwo abapfuye ari batanu gusa mu matohoza mumaze kugira igipolisi muramaze gufata uyu muntu canke amatohoza ageze hariho abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye hanyuma ubu boza bakoze ibara nk'iryo ico gikorwa kibishe c'iterabwoba azafatwe hanyuma ashikiriza ubutungane mu kubita intare mu gahanga ego mwibaza ko uwo muntu yabikoze ku gatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyereye tuvuga ngo imigwi yabo yitwaje ibigwanisho ibyo ntibiramenyekana kuko atarahera ariko ikiboneka ni uko grenade yari ije igana umuntu witwa nzandimana claude asanzwe arongoye ikigo sezesitari cyo mu kayanza ari nawe yari yegeranije abantu kugira bagurire agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba nihavuka yari ahaciye hanyuma rero yegeranya abanyagihugu baramubwira ngo bagurire agacupa hari akabaguriye bagira batanga bagasangira niho uwo muntu yaciye ateye iyo gerenade ica ibona gukomeretsa abo bantu yica nabo egome piyere nkurikiye vugira igipolisi cy'u Burundi turagushimiye murakoze namwe tubibutse ko kuri iyi nkuru nyene perezida nkuru nziza ku rubuga rwiwe rwa twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri ico gitero c'iterabwoba cabereye muri iyo komine gatara mu ntara ya kayanza akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ishami rya oni ryita ku mpunzi hsr ryagabanije ibiribwa bigenerwa impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania izo nkambi izo mpunzi ziravuga ko ibyo zihabwa ubu byamaraga ukwezi byagomba kumara ukwezi hafi ariko birafungurwa mu cyumweru kimwe gusa ni mu gihe rero hsr yerekana ko mu mezi atatu ashize umubare w'impunzi z'abarundi wiyongereyeho muri rusange abarenga ibihumbi cumi na bane umunyamakuru w'ijwi rya amerika ukorera arusha pierre claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ya nduta mu gihugu ca tanzania zivuga ko guhera mu mpera z'indwi iheze bagabanirijwe ibifungurwa bahabwa n'igisata ca oni cita impunzi hcr izo mpunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu ziri muri iyo nkambi zemeza ko nko ku bifungurwa vya nkenegwa nk'ifu y'ibigori hagabanutse ko hafi igice cose ubu ni umwe muri izo mpunzi yavyiganiye ijwi rya amerika kare twahora turonka ibiro bitanu n'amagaramu amajana atatu na mirongo ibiri mu ndwi zibiri ubu turiko turaronka imfungurwa z'ukwezi kose ni ukuvuga nka ifu y'ibigori ingana n'ibiro indwi n'amagaramu amajana ane na mirongo ine n'umunani mu minsi mirongo ibiri n'umunani ubwishaza ibiro bitatu n'amagaramu amajana atatu na mirongo itandatu umusururu ikiro kimwe n'amagaramu amajana ane amavuta amagaramu amajana atanu na mirongo itandatu n'umunyu amagaramu mirongo irindwi ivyo bifungurwa bahabwa bigenewe kumara iminsi mirongo ibiri n'umunani naho biruko izo mpunzi zivuga ko atanindwi imwe bashobora kubimaza kandi nahone badafunguye neza bagasaba ko vyokongerezwa ntizikwiye na gato ahubwo haca haduka ingwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nko ku bana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyine tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta n'iyinga yohera utarabimara igisata ca woni citaye impunzi hcr nta nsiguro kiraha izo mpunzi gusa ico gisata cerekana ko ibitegiro vy'impunzi z'abarundi bibandanya kwiyongera ubu bageze ku barenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu ni mu gihe mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene bari bageze ku bihumbi amajana ane na cumi na bitandatu kw'isonga haza igihugu ca tanzaniya kirimwo abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine mu minsi heze umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko wavuze ko utewe umutima uhagaze n'ico kibazo c'impunzi honorable christophe bazivamo icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango yahamagariye ababishoboye bose gufasha kugira umuti uboneke byumvikana ko ari nyinshi twumva rero ko bikwiye ko ikibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko tukavuga rero mu ingamba zishoboka zose aho zaturuka aho ariho hose by'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya east africa ko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke east africa iratumarira iki ese ikibazo cyacu mukitayeho ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'iburasirazuba icyifuzo ni uko nyine haboneka umusaruro utuma amahoro agaruka mu burundi aho ni mu gihe ibihugu bine by'uwo muryango byonyine byakiriye ibice mirongo icenda ku ijana by'izo mpunzi no kuvuga abarenga ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani na bitanu abandi bakaba bari mu bihugu nka congo mozambique zambia na malawi byekarabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver ndagushimiye kuri iyi nkuru tugaruke mu Burundi hagiye kujyaho urwego rufasha korohereza urubyiruko kubona igishoro cyane cyane ababa bavuye kwiga mu mahanga kuri uyu wa mbere rimwe mu mahuriro y'urwaruka rizwi nka coalition des jeunes en action riri kumwe n'abakorera abikorera ku giti cyabo hamwe n'ikigo cyorohereza abatanga inguzanyo bateguye inama idasanzwe mu bayitabiriye harimo abavuye muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu eloge wirika neza adufitiye inkuru irambuye iyo nama y'iminsi ibiri yitabwe n'abagwizatunga n'abantu bava mu bisata bitandukanye harimwo abanyamashengero hamwe n'ibisata vya leta icivugo cayo ni ukugwiza imitahe yifatikanije n'uburongozi bwiza nabajije albert nasasagare arongoye ihuriro coalition de jeune en action ari mu bayitunganije icatumye biyumvira ico civugo ntushobora gutandukanya kugira ubutunzi iby'ubutunzi cyangwa kugira imitahe iby'abagwizatunga n'iby'uburongozi turakeneye abarongozi beza mu gihugu kugira ngo bashyireho amategeko meza amategeko yorohereza abagwizatunga yorohereza abazana imitahe kandi n'abanyamitahe nabo barakeneye gushigikira abarongozi umurongozi si umuntu ahari kugira ngo arondere inyungu ziwe ibyo yakora ntiyabikora yiyumviriye kazoza kiwe n'umuryango wiwe ariko umurongozi n'uwo uhari ku nyungu za benshi ku nyungu z'igihugu aga ibyo ategura byose ibyo akora byose ariko yumvira ineza ya benshi ineza y'igihugu kubw'iyo neza ya bose hagiye gushyirwaho ihuriro ryorohereza urwaruka kuronka imitahe nasasagara aravuga ko urwego ruzogira akamaro kanini ntitwizeza ko bizozana turamaze kuzana aka- akarusho kenshi cyane mu gufasha urwaruka ruhejeje amashuri urwaruka rukiri mu mashuri n'abamaze kwinjira mu buzima bwa minsi yose baba abakora mu buzi butandukanye cyangwa abikorera ibyabo akarusho kariho ahubwo rero dushaka kongereza ingufu nyinshi kugira ngo ibyo twara dukora twenyene tubifashanye n'abarya bajejwe korohereza abazanye imitari yapi hamwe dufatanye rero na segiteri purive nabone kugira ngo tubazane bya bindi twakora twenyene bya bindi twiyumvira twenyene tubyiyumvira hamwe kugira ngo umuntu wese icyo akeneye cyose agi isange ngaho hantu hamwe abazanye imitahe urugwaruka rufise ivyiyumviro rukirurumba bafise ivyiyumviro amayerekwa yo gutangura ibikorwa boroherezwe rero akarusho karahari cane mu batumiwe harimo abanyamahanga bamwe bakaba baturuka muri amerika ruben golf aserukira abo muri amerika yabwiye ijwi rya amerika icyamutumye kuza n'ubwo igihugu ciwe cagabishije abanyamerika kutijajara mu ngendo zija mu burundi We want to see this nation grow, and we want to be that liaison go between the corporations and the government.
agira ati twifuza kubona iki gihugu gitera imbere tugashaka kuba ikiraro hagati y'abafashe uburundi na leta ntidukeneye gusubira kumva amakompanyi atwara ubutunzi bw'iki gihugu ariko ntasigire ikintu na kimwe abanyagihugu jewe ubwanje naravuganye n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'amakungu ndababaza icyatumye bagabisha abanyamerika ku ngendo zijya mu burundi bambwiye ko bafatiye ku makuru baronse si ukuri rero ivyo bavuze nta biriko biraba mu burundi ibi birasamaza kuko abantu bumvise ibintu bibi ntibashobora kuza ngo bashore imitahe yabo nababwiye nti bitegerezwa guhinduka muriko muraha mu burundi n'abantu babwo ninataha rero nzovugira uburundi the people there. So when I return, I will speak for Burundi.
gushika ubu mu burundi haracyari ikibazo c'aho urwaruka rushobora gukura ingurane ariko nasasagara arasanga atari intambamyi nyamukuru si intambamye na gatoya mu co twigisha kirimwo niho ujya ko umwana avutse umwana iyo avutse aratangura kwavura tangura atashobora no kwicara agatangura kwiga guhaguruka agwa hasi agatangura agatera intambwe zibiri agaca agwa hasi rero umwana umushigikira iyo amaze kwiga gutambuka umuvyeyi ntafata umwana ngo amwigishe guhagarara oya hajya atangwe kwiga guhaguruka vyanga niho utangura kumushigikira natwe nivyo tubwira urwaruka ibyo kuzera inze igituma usanga gutera imbere bitugora nuko turindira abantu baduha imitahe turindira abo twita abagira neza umugira neza wa mbere ni wewe nta numwe ashobora kwiyumvira akazoza kawe atari wewe nyene nta ntambamye nimwe twisha abajene ati iyumvire binini utangure bitoya ivyo rero twe turamaze kubibona turiko dufasha abana bo mwibarabara n'abadamu mwibarabara yuko ibihumbi icumi bifasha umuryango iparete y'amage nangahe ikiro c'ikaranga nangahe bisaba ko umuntu yicara kandi ku mugambi ukiyumvira iyo ushaka gushika kure igolf asigura ko afise ivyizigiro kuri kazoza k'uburundi I see nothing but hope. And because this country has much to offer, too many countries are exporting potential in the nta form kindi of mbona atari people that have the ivyizigiro kuko iki potential gihugu to help gifise their vyinshi vyo country.
gutanga Because, ibihugu uh, vyinshi Western biratakaza temptation, ubuhinga they mu have the kubura potential to abavukagihugu help their akenshi country.
bageragezwa Because n'ubuzima bwo mu of bihugu biteye Western imbere temptation, barati iwabo they ntibagarukane don't come ubumenyi back bwo mu with their ishure education n'amahirwe or yo their gutanga ubuzi business.
abarundi bari hanze bakwiye And what they kuza need to do is kuko iki iki come gihugu back to their gikeneye country ni ugutera and imbere invest here.
kandi Because this birakunda country bifise needs kazoza them and it's gakomeye going to imbere grow. It will grow. It has a great future ahead.
mu burundi amatohoza yerekana ko ibice birenga mirongo itanu na bitanu ku ijana vy'urwaruka ruba mu mitumba rutagira akazi nayo ababa mu bisagara bakaba barenga mirongo itandatu na batanu ku ijana leta iherutse gutangaza ko igiye gushiraho ibanki yo gutanga ingurane ku rwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umukuru w'igihugu cy'u Burundi pierre nkurunziza yifuza ko ubwoko butaba ikintu fatizo mu igabana ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu ibyo yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abaturage bo muri komine ntahangwa mu mujyi wa bujumbura hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kuri icyo kibazo mugenzi wacu aroyizi bigirimana mu mwanya ushize mu kiganiro muri isanga yakiganiriyeho na bwana jean claude karerwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na bwana feneyas nigaba uvugira umugambwe frodebu rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwana karerwa ndenzako aratangira avuga igihe icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu cyatangirira gushyirwa mu bikorwa umukuru w'igihugu yifuza yuko ibyo byoja mu ngiro bidatevye ariko arategera arazirikana neza yuko igikorwa nk'icyo ni igikorwa kitamara umunsi umwe kitamara umwaka umwe gishobora kumara iminsi myinshi ariko bitere bitebuke biciye mu isekeza yatanguje iryo sekeza nk'uko murizi ni isekeza rifasha abarundi kumenya imyifato ibereye guhindura ingendo kuzirikana igihugu cyabo iyo cyavuye aho kigeze n'iyo kiriko kiraja ibyo rero eh, bizoca mu nyigisho nyinshi bice mu biganiro byinshi ariko bitebe bitebuke abarundi bazoteba bava ibuzimu bajya ibuntu bategere yuko ivyo vy'amoko mu burundi ari uruhendo rwakoreshejwe na ba sesankuyoze eh, ba- bobo barondera inyungu zabo batarondera inyungu z'abenegihugu b'uburundi egome muri ivyo biganiro aheruka kugirana n'abanyagisagara mwari kumwe nawe abo batanguye kuvugana bo mwumva babivuga kwiki
abarundi barashima cyane mbere nagira ndakumenyeshe yuko eh, atari ntibwabaye ubwa mbere abivuga ntiyatanguye kwivuga mu gisagara nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ubutumwa nk'ubwo yatanguye eh, kubushikiriza kubutanga neza na neza eh, hari mu gihe burundi bwari ko buribuka imyaka mirongo ibiri n'itandatu eh, abarundi bamaze basezeranye kuvavanura n'amacakubiri ayo ariyo yose eh, bakabana mu bumwe amacakubiri eh, yazingamitse uburundi eh, kurusha ayandi na cyane cyane amacakubiri ashingiye ku moko ayo nayo eh, nk'uko eh, ku batabizi n'amacakubiri yazanywe eh, n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni b'ababirigi umukuru w'igihugu ntiyabivuze rimwe cyangwa kabiri mu nyuma yaho yaragiye arabisubiramo mu manama yatunganije yaba ayabenegihugu mu ntara zitandukanye cyangwa no mu yandi makomine agize igisagara ca bujumbura Eh, ivyo rero yaciye abigira kimwe mu bigabane bigize isekeza rihambaye ryo gufasha abarundi kuva ibuzimu bakaja ibuntu Eh, ivyo bigashoboka ari uko babanje eh, gukubitiza agatima mpembero bakazirikana neza amaja n'amaza y'igihugu cabo bakamenya iyo uburundi bwavuye aho bwaciye n'aho buge- aho bugeze n'iyo bugana egome reka tubaze fenease nigaba avugira umugambwe forodebu umugambwe forodebu ukaba waranatakaje umukuru w'igihugu aho yagandaguwe bamwe bavuga yuko yagandaguwe eh, ku bw'ubwoko bwiwe abandi bakavuga ibitandukanye ko yahowe ibyumviro bya politike ka ni ikibazo cyavuzwe ko cyane mu burundi fenease nigaba iki cyifuzo cy'umukuru w'igihugu mucakira gute ni icyifuzo abantu bo kwitondera kuko abarundi baracyafise ibikomere turavye kahise tukaraba na kubu turavye kahise k'uburundi ni- burundi haragiye havugwa ko hariho abantu b'ubwoko bw'abatutsi bari barigumye ba- bari- ba- barigangiye ku butegetsi ubutegetsi cyane cyane ku bintu bijyanye n'igisoda bijyanye ni- n'ikijandarume bijyanye n'izi- no mu zindi nzego mu butungane byaravugwa ibyo rero byatumye havuka n'imigwi yitirirwa ubwoko parite hutu iyo kugira ngo izohe ijambo abahutu rero urumva ko eh, ibi- ntawovuga ngo ubwoko ntibuhari mu burundi ntawobideha kuko n'igihe twajya mu biganiro i arusha mwibuke ko habonetse imigwi ibiri hariho imigwi ihurikiyemwo ubwoko bw'abatutsi aribo benshi n'imigwi ihurikiyemwo abahutu abahutu aribo benshi muri iyo migwi niyo yaganiriye kugira ngo bumvikane ingene botu- bo- bo- bosezera n'ingene bazobana muri iki gihugu c'uburundi atawanja wangura kandi icyo gihe baje ku masezerano yatumye igihugu gisubira ku nzira eh, yo- yo- yo kumvikana yo kubana neza Ka- urumva rero abahutu n'abatutsi baragiye hamwe rero uwovuga ngo ashaka kugira ngo a- a- abi- abi- abihebe abyi- ngo nti- ngo ntibivugwe yoba ariko ashaka kugira ngo mu burundi twibagirwe kahise kandi twarabiciyemwo n'ubu urabye mu gihugu cy'u Burundi eh, ubwo bwoko buriho kuko ntawobya ngaho ngo abeshe ngo avuge ngo uyu munsi iyo baje kuko ba- ba- ba- ba- ba- barada mu gisirikare bavuga ngo mirongo itanu ku ijana y'abahutu na mirongo itanu ku ijana y'abatutsi mu gipolisi ni uko nyene mu nzego zi- zi- zi- ziserukira igihugu naho nyine bavuga ati abahutu bazobaba abatutsi bazobaba ibyo rero uwo umuntu yobikomakoma muri kino gihe yotuma ah, mu burundi ya masezerano y'arusha akirigana kuko abarundi baragize amasezerano nyine bazobana kuri telefone turafise francis mugisha francis muratwumva
icyo mvuze kuri ibyo uko perezida nkurunziza yabivuze mbona umenga harimo amahene gatoyi numva ukuntu yabona ko gukuramo ubwoko kuvuga ko bugabura ibibanza badafatiye ku bwoko ubu akaba ari habibona ko bikwiye inyuma y'imyaka cumi n'umwe amaze atwara mbona umenga harimo ukwikunda birenze urugero hariho abatutsi benshi bishwe kubera ubwoko bwabo kandi bivuye ku mugambwe wiwe bishwe n'aba cyangwa abari rero simboni inyungu yogira kuvuga ngo bagabure ubutegetsi bwo twifuza ubwoko mbega buca bisunga iki tiyeri nawe tiyeri muri he
hano ku murongo ego me tiyeri irindi zina mwitwa nde ndikumana ego tiyeri ndikumana muri he mwifuza gushikiriza iki hanyuma ku cyerekeye icyo umukuru w'igihugu yashikirije ni icyiyumviro cyiza cyane ariko ugaragaje kuraba muri kahise dusangamwo ibitigiri byo mu nzego birabiye ku bwoko rero njyewe ikibazo nari mfise nagomba maze wonye yavugira umukuru w'igihugu yuko icyo kibazo atoba akizanye mu gihe bariko barahindura ibwirizwa shingiro usanga hariko haraba amarusanso mafatiye ku bwoko nicyo gituma nagomba kubaza yuko icyo kintu baba barakibangiraho gatoya kugira ngo babanze babyige neza murakoze murakoze cyane jean claude karerwa ndenza ko muvugira umukuru w'igihugu munyarutse mwishyure aba bantu babiri
icya mbere umutumire wa mbere yavuze ku bijyanye na arusha nagira amenyeshe yuko umuntu wa mbere ashyigikiye amasezerano ya arusha ari perezida nkurunziza kuko mbere n'ibigabane bitari byagiye mu ngiro imbere byategereza kujya mu ngiro mbere ukajya ku butegetsi we wahaziye yarabishyize mu ngiro ni nk'ijya ujya mu gihugu ugiye gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo ni nk'uyu mugwi w'igihugu ugiye gufasha abarundi gusubiza hamwe no kurekuriranira severe ni ukuvuga ko amasezerano yarusha amurada ishinga arayashyigikiye cyane ariko rero abantu bazoje barategera yuko amasezerano cyangwa amategeko cyangwa imigambi n'imigabo n'amateka agenga igihugu bijyaho mu gihe igihugu kiba kigezemo bigahinduka bijyanye n'igihe igihugu n'isi mbere bigezemo murakoze Phineas nigaba tubasabe namwe mugire icyo muvuze ku bya francis mugishyana tiyeri ndikumana munyarukije nashaka ubwa mbere umenyeshe ko amasezerano yarusha igihe abarundi basezerana si abazungu batumye abarundi basezerana nayo nashaka amenyeshe ko mu by'ukuri abagize kuvuga babuze ibintu bihambaye cyane kandi nabashimiye gusa ikintu kimwe abantu bumenya ni uko iki gihe turimo turagicuka nyine gihari cya politiki tukaraba ingene mu migenderanire bw'urundi n'amakungu bimeze ubu si igihe y'uko abantu twozana ibindi bintu ni uvuga bisamaje abantu ahubwo nitujye ku bibazo by'amukuru bikomakomeye kugira ngo abarundi tuve muri ibi bibazo nawe ibyo bibazo byo kuzana ibintu by'ubwoko ni ukuvuga ko hari ibibazo byo kugira ngo basamaze abantu kuko nta muntu atokwemeza neza ko mu burundi amoko ahari amoko arahari kandi nticyari ikibazo abarundi mu butandukane bwabo bokwibanira neza mu gihe igihugu cyotunganywa neza turafise viyane kuri telefone viyane muratwumva yewe mu bisanzwe nsanzwe muri kaminuza n'izi ibintu bya kahise ni kahise y'uburundi irimo ugerageje kuraba kuva ukuntu burundi bwagiye butwarwa imbere y'umuza w'abazungu ukaraba ubu iby'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi urabona ko ata kibanza kinini byari bifite mu burundi biragaragara neza ko byagiye guhabwa intumbero bifite uyu munsi aveke ravenema y'abakoronizateri urakoze viyanne reka twakire na nzomukunda nzomukunda muratwumva ni ukuvuga ko ukuntu bimeze n'icyo icyifuzo cy'iwari nk'intererano ni ukuvuga ko uko kuntu bavuga ko atabwoko atabwoko namba bwosubira kuvugwa mu gihugu genda ndabona ko umenga ntibyo ukunda kuko kera kuva kera narinda ibyo by'amoko byari bihari mugabo kimwe gusa usubira ubwenge inyuma nk'uko uwo mugenzi wacu abivuze mu bisanzwe byogorana kubikura mu mu mitwe y'abantu mugabo nanjye ndabishyigikiye ibyo bintu dutangure kuri jean claude karerwa agira icyo ashikirije ku bya viyane n'ibyanzo mukunda ibyo viyane yashikirije yavuze nk'umuhinga yavuze neza cyane ahubwo barakwiye kubona na fineyasi akamwigisha kuko n'ubwo kuri kugira icyo amufashije sarasire nawe yashimangiye icyiyumviro nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije nabyo ni byiza cyane kanatsinda umukuru w'igihugu yasimye kuvira hasi no kwicarira icyo kibazo yavuze ko yabyiteguriye mu myaka ishika itanu yaritaje cyane yafashe imyaka itanu yose araganira n'abakurambere araca hirya no hino ibyigwa by'imibano mu bantu n'ibyerekeye imigenzo n'imigenderanire bimwe bita mu gifaransa sosiyoloji na antropoloji arisunga ibyigwa bya kahise ibyigwa by'abahinga bitandukanye araheza avuga ati mu burundi harabaye ntihakabe ati reka twigire inama y'intango nshyashya maze tuze dusigire iragigiza uburundi bw'ejo iragigiza rero si uburyo turafata ibintu kuko byakozwe n'ibigumu ko bimere ko ubu no mu myaka yose ni ukuvuga tuti ibyakozwe nabi tubihindure ibyakozwe neza ibyakozwe neza tubigumane dutere tujya imbere egome urakoze fineyasi nigaba viyane na saratiere gire icyo ubishyuye
ndashaka kumenyesha mugenzi wanjye karegwa ko ibwirizwa nshingiro ari kimwe mu bice bine bigize amasezerano yarusha kandi azarababa iyo bavuga ati vi bavuga ati vira korudarusha ntabwo bigera biresera ku ibyo bindi byose yavuze ni kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano yarusha ibyo bindi ntibagenda kwegera ko rero aba bagize nabo nabashimiye nabakengurukiye gusa bumvise ko nabo bafite amakenga bakavuga bati ni ibintu byo kwitondera si ibintu byo gushyira mu ndasa kuko byaramaze kujya mu mitwe y'abantu ni ibintu byo gufata umwanya muremure ni byiza cyane nabo bikaza babona ko biteye amakenga kandi ikintu giteye amakenga umuntu atayitonda rero nubashimira ko bavuga bati mu burundi nta woshoka avuga ngo ibi bintu aswatanishe yogenda buhoro buhoro nta kintu cyo duhanura tukavuga duti ahubwo ntihakorwe ibindi bintu bituma abo bantu babana neza mu mahoro n'umutekano bituma abo bantu bashobora kwiteza imbere ibyo bindi bazobyibagira ni naho bazotangura kwiyumvira n'ibyo bintu nyine byogenda bonyine mbere uzosanga bari kubatanga intumbero abo barundi nyine ariko bitavuye mu bantu bo hejuru ngo dutegetse ibi kuko mu burundi abarundi be murade ingene babanye iyo ku mitumba nta birimwo ibyo bavuga ariko urabye kahise ku burundi nta wose ashoboka avuga ngo iby'amoko ngo arabihebye yoba yihenze yoba ariko yubatse inzu ku musenyi kandi iyo nzu yubatse ku musenyi nayo nta gihe yomara twebwe turahanura rero abantu nibareke kugira ngo icyo kibazo aricyo gita kiza kinyaruka kuko utumengo ejo uyu mugambi wo guhindura ubwiza nshingiro byozovamo bijyamo nubwo mugenzi wacu kariko atashaka kubivuga neza usanga intumbero ari uko uyu mugambi wo guhindura ubwiza nshingiro bashaka bijya biharuro byose birimwo nyine abarundi basezeranye bazobana bashaka kubikuramwo kandi babona igihe atari cyo iki gihe turimo ntabwo cyotuma ntabwo icuka ari cyiza cyo wumva ko n'amakungu ariko arahantu batereka guhindura ibwirizwa nshingiro mbega ahandi byoca ibwirizwa nshingiro bidahindutse hoba hehe nareke kutubesha rero natubwize ukuri ko bashaka guhindura ibwirizwa nshingiro bazoca ari byo baca bajyanira ngo twari twarabivuze rero twari twabahanura duti ntabwo uyu iki gihe si cyo uyu mwanya si wo habanza haboneke itekane mu bantu icyo ni igice cy'ikiganiro mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu aloyizi bigirimana yagiranye n'umuvugizi umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkuru nziza wifuza ko ubwoko butaba ikintu fatizo mu igabana ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu yabiganiriye rero na bwana abatumirwa be bari jean claude karerwa ndenzako uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu na na feneyasi nigaba uwo muri forodebu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nshuti rero mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye mwese mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bwa- bw'ibyuma hari enjeniyeri bill barba afatanije na fasire gebehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza andi makuru ni saa moya n'igice z'umugoroba mukomeze kugira amahoro y'imana